imwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo tuyashikirizwa na aloyisi bigirimana
urakoze fideli hano muri amerika abategetsi bajejwe umutekano bavuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira bakinge igitero icyo ari cyo cyose cyoza guhungabanya ibirori byo kurahiza perezida yatowe joe biden ejo ku munsi wa gatatu umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ifatakibanza christopher miller yavuze ko igipolisi cy'inyamiramabi cya fbi kiriko kirasuzuma abasirikare b'igihugu bangana ibihumbi mirongo ibiri na bitanu barungitswe i washington gucungera ibyo birori kugira bamenye ko atawo bavamwo agahungabanya umutekano raporo z'abajejwe iperereza zivuga ko bamwe bakunze gukora imyiyerekano bagifise mu mutwe wabo ko perezida donald trump yibwe amatora kandi bameze magabo ngo baburizemwo irahira hamwe n'ibindi birori biriherekeza ibirori by'irahira rya biden bizokorwa kandi no mu mareta mirongo itanu agize leta z'ubumwe za amerika muri afurika abaroberi barishe ejo ku munsi wa mbere abasirikare babiri bo mu nteko za oni zagiye kubungabunga umutekano muri centre africa umugwi wa oni wa minuska watanze iyi nkuru haheze amasase ntare ntahinyuzwa y'igihugu yemeje ko perezida faustin archange tuwadera yongeye gutsinda amatora uru rufu rushikanye ku basirikare indwi ba minuska bamaze kwicwa kuva abaroberi batanguye urugamba rwo kurwanya perezida tuwadera ku itariki ya cumi n'icyenda ukwezi kw'icumi na kabiri minuska yavuze ko abo basirikare bishwe kuwa mbere bamuka muri gabon na maroke kandi baguye mu mutego batezwe mu ibarabara uwo mutego wagirizwa urunani rw'imihari yitwaje ibirwanisho yagiye hamwe kandi ko aribo bagerageje kudeta imbere y'amatora yo ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa cumi na kabiri ibitigiri by'abicwa n'umugera wa korona biriko biraduga hafi muri bibiri vya gatatu vy'amaleta muri amerika aho ibihe vy'imbeho igihugu kirimwo byongereye ibyo bitigiri biriko birababa ku bihumbi amajana ane ni mu gihe abanyamerika bagabishwa ko hari uwundi mugera w'igisanira cya covid cumi n'icyenda uza warashwaye mu gihugu mu gihe ejo ku munsi wa mbere abanyamerika bari mu munsi w'akaruhuko bibuka urupfu rwa martin luther king buramatari wa leta ya new york andrew cuomo yasabye abategetsi ba leta ku rwego rw'igihugu guhagarika ingenzi ziva mu bihugu byagaragayemwo umugera ufitaniye isano na korona yavuze ko umaze kwibonekeza mu bihugu by'ubwongereza afurika y'epfo na brezil tukivuga kuri uwo mugera umugwi w'abahinga bigenga bajejwe kwitegurira no gutorera inyishu ibiza washikirije ko ubushinwa hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms bari bakwiye gukora mu buryo bwihuta mu minsi ya mbere y'ikiza cya covid cumi n'icyenda wavuze ko ibyo bamaze gutohoza ku ntango y'uwo mugera mu bushinwa byerekana ko hagaragaye ibimenyetso by'ibanze ubwa mbere byari gutuma hari icyari gukorwa cyihuta kugira nturandagate babishikirije muri raporo yabo ya kabiri yahawe umugwi nshingwabikorwa wa oms ejo ku munsi wa kabiri abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi basabye irekurwa ry'utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburusiya alexei navalny yafashwe ku munsi w'imana agishyira ku kibuga cy'indege i moscou inyuma yo kuvurirwa mu budagi abandi bategetsi ku mugabane wa buraya bateye akamo nk'ako mu gihe ibiro bya oni bijejwe agateka ka muntu byavuze ko bihagaritswe umutima n'ihagarikwa rya navalny umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire mike pompeo avuga ko atewe impungenge n'ifatwa ryiwe ku munsi wa mbere umucamanza yamukatiye kuba arafunzwe iby'agateganyo iminsi mirongo itatu
urakoze abayisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu imwumviriza n'iradiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu burundi turi ku mirongo migufi imetero mirongo ibiri na zitanu imetero mirongo itatu n'imwe n'imetero mirongo ine n'imwe mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika mu rwanda rimwe mu mashirahamwe yigenga yita hamagara y'abantu rivuga ko ikiza ca covid 19 na cyane cyane ingingo zafashwe zaguma mu karere catumye ugwaruka rutabandanya kuronswa inyigisho zijanye no kwirinda gusama inda z'igitwarire twagiye tubona nguhaye nk'urugero nk'abana basaba serivisi zo gukuramo inda imibare yiyongera imibare y'abana b'abakobwa baduhamagara yiyongereye cyane uyo ni kagaba afrodis arongo ishyirahamwe riharanira iterambere ry'ubuzima inyuma y'indwi imwe igihugu c'uburundi cugaye imbibe zaco kubera virusi ya korona bamwe mu banyagihugu b'abakongomani baba iuvira bakoresha ibinyobwa n'ibiribwa bivuye mu burundi bavuga ko vyaduze ibiciro kuko ataho biriko biraca kugira ngo bishike uvira umwidogo ni mwinshi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nduta mu gihugu ca tanzania inyuma aho ibitigiri by'abandura umugera wa covid-19 vyiyongeye mu rwanda leta y'ico gihugu yafashe ingingo zikomeye ku banyagihugu baba mu gisagara ca kigali erike bagira ubusa adufitiye ibindi kuri iyi nkuru ukurikije ibikubiye mu itangazo ry'inama y'abaminisitiri yateranye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere risobanura ko gahunda ya guma mu rugo ku batuye umujyi wa kigali yashingiye ku mubare munini w'ubwiyongere bw'ubwandu bwa covid cumi n'icyenda ugaragara mu murwa mukuru w'u rwanda inama y'abaminisitiri yemeje ko guma mu rugo muri kigali ari ngombwa mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo nk'uko bisobanurwa na muganga daniel ngamije utegeka minisiteri y'ubuzima mu rwanda habagaho kwanduzanya ubu rero uwanduye turashaka ko aguma mu rugo kuko dufite abantu benshi no mu mujyi wa kigali mu isuzuma twakoze twasanze hari abantu basaga makumyabiri ku ijana mu bantu igihumbi na magana atanu twasuzumye bari bafite ibimenyetso byerekana mu maraso yabo yuko banduye bamwe ntibamenya ko bananduye bararwara bagira ibimenyetso byoroshye babyita giripe buriya barakira ariko ubwo birumvikane ko hari abo bandi banduje kugira ngo rero ibi bihagarare ni uko habaho gahunda ya guma mu rugo twirinde kugumya kwanduzanya ikindi abarwayi tubamenye kuko baraza kuba bari mu ngo zabo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yo iravuga ko hatagombye kugira uwitwaza ko yatunguwe n'aya mabwiriza avuga ko aho bizaba ngombwa bazafasha abatunguwe n'aya mabwiriza profeseri anasitazi shyaka ategeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu hmm. ubuzima bwacu buraruta kure impamvu iyo ari yo yose yatuma tugomba kugenda ariko aho buza kuba ari impamvu simusiga aho ngaho rwose inzego z'ubuyobozi ziteguye dufatanyije n'izindi nzego dukorana ari polisi inzego z'ubuzima za hafi aho ari umujyi wa kigali turiteguye kuba twakumva abaturage kandi tukabakemurira ibibazo kugira ngo twubahirize aya mabwiriza polisi y'u rwanda nayo ntica ku ruhande kuri aya mabwiriza mashya ariko igashimangira ko izafasha abatunguwe n'aya mabwiriza umuvugizi wa polisi ni sipi jean bosco kabera guma mu rugo mu mujyi wa kigali nibe guma mu rugo ibisabwa nabyo ku kindi gice cy'igihugu bisabwa abaturage ntibabyubahirize twavuga rero yuko polisi yiteguye gukorana n'inzego zose dukorana buri gihe mu gufasha abo bantu haba ku munsi w'ejo bazaba bafashe icyemezo cyo gukora ingendo maze twabagira inama ko zaba ari izangombwa aba ibyemezo byatunguye tuzabafasha bajya aho bakwiye kuba bajya muri iyi minsi cumi n'itanu aho bazayimara mpaka ibyemezo bivuguruwe kimwe mu biraje ishinga ubutegetsi bw'u rwanda ni ugushyira imbaraga zidasanzwe mu kubona urukingo rwa covid cumi n'icyenda hisunzwe abandi bafatanyabikorwa muri iyi guma mu rugo muri kigali kandi leta yemeje ko izita uko bishoboka ku badafite amikoro nk'uko byagiye bigenda muri guma mu rugo yabanje yari ku gihugu cyose nagira ngo mbwire abadukurikiye mu mujyi wa kigali rwose he kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibi byumweru bibiri kubera gahunda ya guma mu rugo icyo dusaba gikomeye ni uko batinya covid aho gutinya inzara guverinoma yashyizeho kandi ingamba zihariye zizubahirizwa mu mujyi wa kigali ingendo mu mujyi wa kigali zirabujijwe kuva mu ngo no gusurana birabujijwe keretse ku mpamvu z'ingenzi nk'izerekeye ubuzima guhaha kujya muri banki n'abakozi bagiye gutanga izo serivisi eh wagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma y'indwi imwe igihugu c'uburundi cugaye imbibe zacu kubera virusi ya korona bamwe mu banyagihugu b'abakongomani baba uvira bakoresha ibinyobwa n'ibiribwa bivuye mu burundi bavuga ko vyaduze ibiciro kuko ataho bica kugira ngo bishike iuvira ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ndagijimana ari uvira ugeze muri uyu mujyi wa uvira ukerekeza ku mupaka wa kavimvira igihugu ca kongo gihana urubi n'igihugu c'u burundi nta rujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa biharangwa ugeze kandi muri santere y'ubucuruzi ya murongwe ahari amadepo y'inzoga n'amazi ndetse n'ifu biba bivuye mu gihugu cy'u Burundi abacuruzi babicuruza bakubwira yuko byaduze ibeyi kubera gufungwa kw'imipaka y'igihugu cy'u Burundi mana ndege Viviane ni umucuruzi w'umukongomani ufite depo y'inzoga kuri murongwe aragaruka ku izamuka ry'ibiciro by'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa ikesi imwe ya musiteri twayigura idolari munani ikapanda ku icumi ipanze ku icumi ubu unye tanguye kuyirangura ku idolari cumi na zibiri wiranguye kuri dorari cumi na zibiri numara umukiriya ubu nyine avuye ngaha yashaka kurangura yumvise ndamubwiye mirongo ibiri na bitanu mu dorari cumi na zibiri n'inusu aragiye urumva ipirimusi ipirimusi nazo twazironka seti puwe senke ubu pirimusi tuyirangura kuri nefu puwe senke ubu naho kuri iyi mipaka bugaye ubu pirimusi nayo turonka naho woyirondera bakubwire ngo bakwandikiye ordonanse ya pirimusi nayo uronka amazi nayo twarangura amazi tura mili senke ubu amazi ni katire mili senke urumva ukayagurisha senke mili ntibayagura ifu nayo yaduze ibeyi yapanze ibeyi twagura ubufu ku idorari cumi n'ubundi ku idorari cumi na zibiri ubu bufu naho bwinjiye ku idorari cumi na zitanu urumva tugiki bashaka tugiki twe dusabye leta ya kongo n'iy'uburundi baganire bumvikane barabe ingene natwe twobaho batwugururire tuze turajabuka tukazana ibintu tukagurisha tugurishije naho tugasubira tukajabuka urumva twebwe dushaka kubaho naho batwubwira yuko bafunze imipaka kubera kovide kovide y'inzara iratwica uku gufunga kw'imipaka y'u Burundi byagize ingaruka kandi kuri bamwe mu batwara imizigo bakoresheje amakinga kuko bamaze iminsi itanu batabona ibicuruzwa biva i Burundi ngenda bakana Ferdinand na Niyongere Elias batwara imizigo bakoresheje amakinga imipaka rimwe rimwe kwagera nko gutora nk'imizigo nk'ibintu nk'inzoga aho tumaze gushikana nk'inzoga ino cyangwa akadutuma nk'ibintu by'amasake biva hariya amabaro nko ku mipaka tukabazanira ngaha ku madepo kaduha amahera yo kurya bubunya naho nta byo kubera ata bintu biko birinjiye ku munsi byavana n'ingendo misa habuguruye umuntu yashaka kuronka ibihumbi na bitandatu mani gufata ikoronka na cumi byavana n'ingana akazi kaba karose mugo umwe no minsi nayo kurya umuntu ntanayo ariko araronka kwa nahombye kubera nahora nkora akazi nkaronka nk'ibihumbi icumi ku munsi none ubu hari igihe ntaronka igihumbi cyangwa bibiri kubera bugaye forontiyeri imizigo itakiza urumva rero nahombye n'agahombo karenze rwose byagendaga gute wowe jewe je ku munsi bazanye imizigo bapakura imodoka ukayifatira
ngaha mu makaritiye nkaca ndayidugana ngaha kwibarabara ugaca usanga narose amahera cyangwa ibintu byabonetse kuri forontiyeri bakatubwira tukaza gupakira none ubu nta mizigo ikiboneka kweri kuva aho bugariye ubu ndose menshi ndonka nk'igihumbi cyangwa bibiri kandi naho ndonka nk'ibihumbi icumi yego kwera abana baza kwicwa n'inzara aha kandi muri uvira bamwe mu bacuruzi bohereza ndetse bakakira amafaranga avuye i burundi bakoresheje rimikashe nabo bavuga yuko gufunga kw'imipaka y'i burundi byabagizeho ingaruka kuko ntawe bavana amafaranga ikibazo cyo gufunga imipaka nuko natwe amafaranga twaronkamo transfert yacu tugiye gutora mu Burundi kuri banki twatwara kuri banki ariko ubu ntibigishobora kuko nta muntu arekuriwe kuja kuko abacuruzi ikibazo nacyo bafise nabo nyene nta bicuruzwa vyabo ntibashobora kuja kurangura kuko ntaho bacana amafaranga kandi ntibirekuriwe ko hari n'imodoka ishobora kujabuka kandi kandi nta modoka iva mu burundi cyangwa ingwe ive muri kongo igende mu burundi ntibishoboka ni ukuvuga twebwe amafaranga twayaronkera muri kongo tukaronka mu burundi hama yakava mu burundi yakadusanga muri kongo andre biaduniya ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri uvira yabwiye ijwi rya amerika ko gufungwa k'umupaka w'uburundi byatangiye guteza ingaruka mu baturage ba uvira bari basanzwe bahahira ibiribwa n'ibinyobwa i burundi kuko bimwe mu bicuruzwa byavaga i burundi byaduze ibiciro twagerageje kuvugisha umuyobozi ushinzwe ubukungu muri uvira kugira ngo atubwire icyo bari gukora kugira ngo bafashe abaturage abaturage ba Uvira bavuga yuko ibiciro by'ibicuruzwa byaduze kubera imipaka y'u Burundi ifunze ntibyadukundira kuva tariki ya 11 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 leta y'u Burundi yafashe ingingo zitandukanye zo gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya corona zirimo no gufunga imipaka Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika Uvira umutarakivuye urakoze Vedaste kuri iyo nkuru mu Rwanda umwe mu miryango yigenga ikora ku kibazo c'ubuzima itangaza ko ikiza ca covid by'umwihariko gahunda yaguma mu karere yatumye abakiri bato batari bake babura amahirwe yo kwigishwa ubuzima bw'ivyerekeye kurondoka bituma abana b'abakobwa batwara inda ndetse bata amashure asumta kaboyi ari kigali mu rwanda niyo nkuru adufitiye ikiganiro cyihariye ijwi rya amerika ryahawe na bwana kagaba afrodisi uyobora umuryango uharanira iterambere ry'ubuzima yatangaje ko ingaruka za covid cumi n'icyenda zageze ku rubyiruko rutari ruke mu rwego rw'ubuzima uyu muyobozi avuga ko urubyiruko rwajyaga rwigishwa ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere rusanzwe ku misozi yarwo izo nyigisho zahagaze bikaba byaratumye abana benshi basaba serivisi zo gukuramo inda batakibasha kuzihabwa kuko bakoresha telefoni gusa ikigoye mbona gisa nk'aho cyahagaze ni uko umuntu yahura nabo mu buryo bw'imbonankubone ariko twagiye tubona uhaye nk'urugero nk'abana basaba serivisi zo gukuramo inda imibare yiyongera ah, imibare y'abana b'abakobwa baduhamagara yariyongereye cyane ku byo nk'iyo ngereranyije mbere ya kovide twakiraga telefoni ah, ibihumbi nka bitatu hafi mu gihe cy'amezi menshi ariko ubu ngubu rwose eh, twakira hagati y'ibihumbi bitatu na bitatu magana atanu ah, mu cyumweru kimwe babaza ibijyanye ni- n'imihango bakeneye harimo n'abo ngabo bashobora kuba bakeneye serivisi zo gukuramo inda ubundi hari nk'abo twajya tunafasha yaba akeneye wenda n'ubujyanama tukaba twamuhamagara akaza tugahura nawe cyangwa twamurangira aho yajya ariko muri ino minsi bisa nk'aho bigoye kubera guma mu karere turizera ko wenda muri ino minsi bazagenda barekura ku buryo abakeneye serivisi bashaka kwivuza ko hari n'ahantu ushobora gusanga mu karere barimo nta na serivisi babona z- eh, yaba ari umwana ndetse n'umukuru ushaka kuba inda atayibona ntabwo aha nk'urugero nk'akarere ka muhanga ibitaro byaho bihari byinshi n'ibyo bihaye eh, n'iby'amadini ushobora gusanga ukeneye serivisi hariya mu karere ka muhanga bimusaba ko ajya mu karere ka ruhango kugira ngo ashobore kuba yabona iyo serivisi urumva rero ko hazamo imbogamizi kujya gusaba urwo ruhushya rero kuvuga impamvu bikeneye birumvikana ko kovidi ari imbogamizi ikomeye kagaba avuga ko abaje babagana bifashishije telefoni bagera kuri magana ane muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda muri bo abagera kuri magana abiri babashije kumenya aho basanga izo serivisi ariko hakiri abandi bajyaga bafashwa kugeza ubu bakizitiwe n'abatarumva ko iyi serivisi yo gufasha abana b'abakobwa batwaye inda byemewe mu gihe bari mu cyiciro itegeko ryemera nubwo rya tegeko rihari rivuga yuko uwemerewe atagomba gusabwa transferi ariko kubera ko mu kigo nderabuzima ntabwo batanga iyo serivisi igomba kuboneka ku bitaro kuba adasabwa transferi ugasanga yajya mu bitaro ah, mituweli ntabwo iri bwishyure ko mituweli ntabwo yishyura idafite utabonye transferi icyo turimo tubona uzi ko nk'itegeko rijyanye no gukuramo inda um, riteganya ko iyo ari umwana umubyeyi agomba kubyemera hari ababyeyi rero bashyigikira abana babo baherekeza turanabibona cyane cyane ku bana bato imyaka cumi n'ine barabaherekeza ikibazo gitangira kuba kuri ba bandi bageze mu myaka cumi n'itandatu uguhamagara ati namenye ko eh, mwamfasha mukandagiraho nabona serivisi ukamusobanurira icyo itegeko rivuga amubwira uti ariko birasaba ko umubyeyi wagira ate aguha uburenganzira akagushyigikira mukazana ati rwose ntibishoboka sinzigera mbibwira mama mama nta nubwo azi yuko nigeze nkora imibonano mpuzabitsina ntabwo najya kumubwira cyangwa akakubwira ati mama yarambwiye ko namenya ko natwaye inda aziyahura hari kandi dufite nk'izo ngizo twizera ko mu minsi iri imbere iyi guma mu karere kuko n'igihe yabayeho ki- cya mbere covid igitangira iyo bavuze guma mu karere ni imbogamizi ikomeye cyane iki kibazo cy'uko urubyiruko rutakigishwa ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere byemezwa kandi n'ababyeyi bavuga ko usanga muri ibi bihe aba bana basa nk'abigenga bagakora ibyo bishakiye akenshi abana ba- nko mu biruhuko mu gihe cyiza habagaho amasosiyasiyo hakabaho abantu b'abafatanyabikorwa baza gu- gutanga ibiganiro bi- mu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere byose byarahagaze kubera kovide Eh, byagize ingaruka cyane ku bana kubera ko ntabwo babashije kubona amasomo abokita bamwe batwaye inda batwaye inda zitateguwe abandi barishingiye basanga abagabo iki kibazo cyanagaragaye ubwo amashuri yongeraga gutangira mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize ahagaragaye umubare utari muto w'abana b'abakobwa batagarutse mu mashuri minisiteri y'uburezi yari itaratangaza imibare nyakuri y'aba bana batasubiye kwiga kuko batewe inda ariko hari abarimu bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko ku bigo bigishaho babonye hari abana b'abakobwa batagarutse ku ishuri hari abana b'abakobwa bagiye gushaka abagabo bari bakuze bigaga ari bakuru harimo abana rero bagiye kwishakira abagabo Ko- covid imaze kuza icyo gi- icyo gihe kubera kwicara umwanya munini igihe kinini mu rugo baje kujya kwishakira abagabo harimo abishingiye kubera kuguma mu rugo cyane no kuba barahuye barageze mu buzima busanzwe hakiri kare harimo ababyariye mu ngo uyu muryango uharanira iterambere ry'ubuzima we usobanura ko muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda aho abantu batagihura ugerageza gukoresha uburyo bwa radiyo na telefoni wigisha urubyiruko ibijyanye n'ibi- n'ubuzima bw'imyororokere asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugushimire asumta umwidogo ni mwinshi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nduta mu gihugu ca tanzania ni mu gihe ikibazo c'umutekano muke gitanguye kwibonekeza inyuma y'amezi arenga atanu yari ahaciye hatekanye ejo ku munsi wa mbere mugenzi wacu james joven yagendeye ikambi ya nduta aganira na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye je ndiko ndumviriza mu minsi yo mbaye mu nkambi ibibazo vyovyo ntibibuze bishobotse botwunguruza kuko turumva abagwana bagakomeretsanya turumva n'abagwa mu mazu turumva n'abantu usanga twumva inkuru ngo ngo babatwaye mw'ijoro ntitumenye iyo bagiye amazu turiko turavyumvira ntitwo- ntitwobura agahinda si ivyo gusa ni mu gihe co gusenya urashaka kuza kumva ngo bamwe bagiye gusenya ngo bamwe baguyeyo eh, bagiye gusenya utwe mu gashamba kubera nawe ah, atankwidu ushaka kuronka ivyo vyose umva n'ibibazo bishobotse twoshaka kuza ko nta muntu yoba adacana umva kuza gusenya ugaca ugwayo hanyuma agasanga benshi baragenda no guca amahera agasanga bamwe ba- baguyeyo mu- mu bijiji umva byose ntivyoroshe nico biba bishobotse rero eh, babonye ubuyo bwabo tworoheze bashaka kutwunguruza tukaja ahandi kumbe twaronka umwidegemvyo umuntu akaruhuka turabura umutekano ku buryo bwinshi icyo ubwa mbere two- novuga ni inzara inzara kubera indya turonka ari nke ziratera mu- umutekano muke abantu barasonza bigatuma baja kwiba mu giha bakabicirayo bitumwe n'inzara bafise ko hariho indya zidakwiye ubugira kabiri turi hafi y'umupaka w'u Burundi umuntu araza kukurondera vi Burundi ari ico mwomwe arapfuye kera aguperereza ahantu yagusangaho akakwica byamaze gushika kenshi ngaha mu nkambi ya nduta twosaba yuweni muvyeyi ko yudukura hafi y'umupaka w'i burundi ikatujana kure gaturo nk'amahoro ariko hano turi nta mahoro tugira nta ne tuzogira namba kirese tuvuye ngaha twosaba yuweni ko yotugirira vuba vuba kuko abantu turaremvye tugeze kure tugeze ahatemba twifuza turagira n'uburaro bubi tuguma dufise ubwoba turafise ubwoba kuri ivyo bintu nyene biguma biba ijoro na n'ubu abasuma n'ubundi barabandanya kandi n'ubwicanyi bugi- buguma bubandanya uko nyene ico twasaba rero twasaba un arabe ukuntu vyogenda kugira ati turabe yuko kuko ngaha ni hafi y'uburundi kandi ngaha bama baje bava mu burundi bongera basubira inyuma hariho n'aba- na- n'ababa baba ngaha nyene mugabo batagirana amafomu ico twasaba un niraba ukuntu yotu- ukuntu yobigenza iraba ico tuvuga ko muri izi nkambi kuko iyi nkambi ifise ingorane nyinshi benshi barapfa n'uyu munsi hari nk'abantu bari muri- muri ndibuze kusanga abantu bariko baragura amafaho kw'isoko ku kubera vyamuheranye numva bimaze kumuherana bica baho gute nibo benshi uca usanga bagenga no mu bijiji kwiba kera guza ati jewe iryo nzu meja ntari hari riko ndabigenza uca usanga ati ndagiye kwiba kumwe banyu uca usanga aguye nk'iyo mu- mu bibazo kubera inzara imwishi badufise nk'abana bariko barayogora kera guza hirya ntuhabure uko bigenza aca agenda nk'uwiyahuye usanga aguye wenyene mu bibazo kandi ntiyari yifuza kwiba mugabo bitumwe n'intambara z'inzara afise ico naco nkiduteye umutekano muke kuko iyo wumva iyo weraguje ugasanga nta kantu ufise nta kantu ko gukora ko nta n'igitunga ufise abema benshi bo n'ivyo korora ntibabishoboye tuwe nka twega abantu tuwe mu micanga twe abantu b'impumyi hari n'abadahumye n'abandi ba- badahumye ko usanga ari bakanta cyo bikorako gaco usanga arabya ati hakomva ndagiye kumbure no bitana kumbure ashitse agasanga bindi mu bamutegere kuba ntakuri bugenze uwaguye yo kumbure abana babaye impfuvyi kubera iki ibibazo dufise vy'inzara tumuguke ne dufise izo nande ntame muzindi umwami abira- mubiravye ko vyoshoboka kumbura abana mba babeshejwe impfuvyi n'inzara kubera umuvyeyi wabo yiyahuye ati ngiye ngwi- kwiba mugatebo nteguro yari afise umva nizo intambamyi muzindi ariko ahandi wo tumaze kuva ahantu ko muri bakatworohereza twaronka agahengwe nka- nko- nk'ubu gifise umuvyeyi ntiyokongera kuba impfuvyi kumbeho ngira ngo twaronka ibintu- ibintu bikwiye nuko je ko ndabona nuko Eh, ariko naho nyene no gutandukanya kubera ko bose abagaruka ntibagaruka eh, ku ku bw'inkozi zi- z'ikibi hari abagaruka ku nko- ku ngorane bas- babonye i burundi agasanga biramunaniye amabereho biva rero ukuntu umuntu aba yisiguye wenyene n'abandi baza ku- ku bukozi bw'ibibi cyangwa bw'ubusuma n'abandi baza ku ngorane basanze i burundi bigatuma- bigatuma baca bahahunga bakavayo ivyo rero ni kwitondera mukayihweza neza hazogera igihe n'abandi bazoza barapfiriye kubwo kubw'inzara bagenda kuraba kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati barabe ukuntu babaho mugabo ibyo byose bizohava bigira biteza ingorane rero icyo twasaba UN ni uko yogira icyo twiyumvira ko kugira ati idukure ngaha aha ni hafi y'ubu Burundi hazokwama haba ingorane uko nyene kandi abantu bazokwama baza barapfa bicwa n'abandi uko nyene rero twasaba UN irabe uko ibigenza ibidufashemwo ibidufashemwo kuko iyi nk- iyi nkambi yamaze kugira ingorane cyane ibyo byose bikatuyobera bikadutera umutima mubi tukabura amahoro twosaba rero ko twava mu inkambi ya nduta tukaja ahandi tworonka umutekano bishobotse turafise inkeka ku bantu bahungutse bakongera bahagaruka urashobora gusanga bazwa- bazana inkozi z'ibibi kuko baba bazi neza ko wa wundi ahantu aba bakaza kuhamwereka bigatuma amererwa nabi twasabye rero y'uweniko n'umukuru w'inkambi ko yoraba abo bantu bahunguka kongera bahagaruka ikabasubiza vuba vuba iyo baje bava tugushimire james joven inzego z'umutekano za leta zunze ubumwe za amerika zafashe ingingo zikomeye cyane zo gukingira ibirori byo kwimika perezida mushasha joe biden na visi perezida wiwe kamala harris ku munsi wa gatatu ariko nazo ubwazo zirimo kwikekana hagati yazo iyi nkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika chris hanas muigezwaho na claude ganza munyamagana minisitiri w'ingabo wungirije ryan mccarthy yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika ya associated press ko we n'abandi basirikare bakuru nta giteye impungenge barabona kandi ko no mu bamaze gushyirwa ku munzani mu bazaba bashinzwe umutekano ntawe udashirwa amakenga kugeza ubu yagize ati dukomeje kwigana ubushishozi kuri buri wese kandi turashungura mu buryo bushoboka buri wese mu bazagira uruhare mu gucunga umutekano w'uyu muhango minisitiri wungirije makasi kandi avuga ko raporo y'urwego rw'iperereza yerekana ko hari udutsiko twitwaje imbunda duteganya kwigaragambya mbere y'umunsi wo kurahira umutekano niwo urimo kwitabwaho kuruta ibindi byose muri uyu muhango w'irahira ugiye kuba nyuma y'ibyumweru bibiri abashyigikiye perezida ucyuye igihe donald trump bagabye igitero ku biro by'ingoro y'inteko ishinga amategeko y'amerika capitol trump niwe wahamagariye abamushyigikiye kugota capitol mu gihe kongere yarimo yemeza intsinzi ya biden abasirikare baciye ingando hafi y'ingoro congress ikoreramo ndetse bayizengurukije ibizingo bya senyenge zifite amenya atyaye cyane zikoze uruzitiro rurerure abategetsi banabaye bafunze n'urubuga rwitwa national mall rw'i washington n'imwe mu mihanda yo mu mujyi rwagati imihanda ihuza umurwa mukuru na leta ya virginia nayo irimo gufungwa ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bagose ahazabera umuhango w'irahira mu rwego rwo kwirinda ko hazongera gushozwa imvururu nk'izo mu byumweru bibiri bishize uretse kuba umutekano wakajijwe ku rwego rwo hejuru joe biden azarahira mu buryo busanzwe bumenyerewe kate bedingfield uzaba ushinzwe itumanaho mu biro bya perezida biden yabwiye televiziyo abc ati biteganyijwe ko perezida watowe azarahira ku itariki makumyabiri z'uku kwezi ashyize ikiganza kuri bibiliya mu kiganiro this week gica kuri iyi televiziyo madame bedingfield yavuze ko ikipe ya biden yizeye inzego z'iperereza zimaze umwaka urenga zitegura uko uyu muhango wirahira wazaba nta kirogoya kugeza ubu donald trump ntaremera ko yatsinzwe cyangwa ngo ashimire biden ku bw'intsinzi ye nubwo yemera ko kuri uyu wa gatatu hazajyaho ubuyobozi bushya mu gihe hashize imyaka ijana na mirongo itandatu buri perezida ucyuye igihe yitabira umuhango w'irahira ry'ugiye kumusimbura nk'ikimenyetso cyo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro trump yavuze ko atazagaragara mu irahira rya bwana biden ugiye kumusimbura visi perezida mike pence wazitabiriye umuhango trump arateganya kuzava i washington ku wa gatatu mu gitondo mu cyubahiro aca ku gitambaro gitukura akurira indege itwara perezida wa leta zunze ubumwe za amerika akerekeza muri leta ya florida mu kiruhuko uyu mugambi wa trump wanenzwe n'abatari bake ku wa gatandatu w'icyumweru gishize abadepite batanu b'abademokarate bandikiye minisitiri w'ingabo wungirije christopher miller n'umugaba mukuru w'ingabo mark milley babasaba kwirinda kwa ingengo y'imari ya minisiteri y'ingabo mu cyo bise ibirori bitari ngombwa ku mukuru w'igihugu cy'uyu igihe igika kimwe cy'iyi baruwa kiragira kiti icyo gikorwa ubwacyo nta bushishozi bukirimo ni inzaduka igikomeye kurushaho gishyira umutekano w'igihugu mu kaga berekeza abakozi n'umutungo byakifashishijwe mu gusigasira umutekano ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya amerika capitol aho inzego zose za leta zizaba ziri none ngo bijye mu kurinda no gutwara perezida ucyuye igihe abadepite bagize kongere ya amerika batoreye kweguza perezida trump ku nshuro ya kabiri ashinjwa ibyaha byo gushishikariza abaturage kwigomeka ndetse sena izasuzuma ibyo aregwa nyuma gato y'irahira rya biden naramuka ahamijwe ibyaha trump ubaye perezida wa mbere wari ugiye kweguzwa ku nshuro ya kabiri mu mateka ya amerika ntiyazongera na rimwe kwiyamamariza kuyobora amerika mbere y'uko ava ku butegetsi ariko trump ashobora guha imbabazi abafunzwe benshi bikaba bishoboka cyane ko abamushyigikiye bahamwe n'ibyaha cyangwa bakiguranishwa nabo bahita barekurwa ababikurikiranira hafi bavuga ko ku cyumweru gishize yahuye n'abashinzwe kunoza urutonde rw'abasaga ijana ashobora guha imbabazi atararekura ubutegetsi abajyanama mu biro bya perezida bavuga ko hari ibiganiro bagiranye na trump ku kuba yakwiha imbabazi akanababarira bamwe mu bagize umuryango we nubwo batigeze bakurikiranwa ku byaha runaka cyakora ngo ashobora kuba atakibikoze radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi aha niho aya makuru y'aka kanya agaruka